iyi mwumva ni radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amahoro nshuti bakunze muduteze abiri hano washington dc muzindukanye na jowe diane ni nahazwe amakuru tubafitiye muri kano gatondo tukaba tugiye kuyahera kuyagezeho hirya nino ku isi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na aloyize bigirimana aloyize waramutse gute
naramutse neza diane igihugu ca nigeri ejo ku munsi wa mbere cyatangaje iminsi itatu y'ikigandaro mu gihugu kandi cemera ko kigiye gukomeza umutekano mu ntara yo mu burengero iri ku rubibe aho niho intagondwa zishingiye ku idini rya kisilamu ziciye abanyagihugu ijana ku munsi wa gatandatu nk'uko ibiharuro biva muri ako karere bivyemeza umukuru w'igisagara ciciwemwo abo bantu almu hasane yabwiye ibinyamakuru ko abagabo batari bake bari ku mapikipiki bishe abantu mirongo irindwi mu mihana y'ahitwa choma bangu abandi mirongo itatu bicirwa mu mihana y'ahitwa zarumadareye bwabaye ubwicanyi bwahitanye abasivile benshi icyarimwe mu myaka umunani ako karere ka saheli kamaze mu ntambara nk'uko bishyikirizwa n'ishyirahamwe ry'abanyamerika akrede rikurikiranira hafi ku munsi ku munsi izo ntambara umushikiranganji ajejwe intwaro mu gihugu hagati perezida wa centre africa faustin arkanje tuadera yaratsindiye kongera gutwara igihugu inyuma y'igice cya mbere cy'amatora komisiyo ijejwe amatora yabitangaje ku munsi wa mbere umutegetsi w'imyaka mirongo itatu n'itatu y'amavuko yatsinze amatora yo kuwa mirongo ibiri n'indwi ukwezi kw'icumi na kabiri ku majwi mirongo itanu n'atatu n'ibice icenda ku ijana aya matora yarimwo abakandida cumi na batanu baharanira iyo ntebe sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro iterekanya kuzokwemeza ivyo biharuro inyuma y'ahata amatati agaragariye muri ayo matora aya matora y'umukuru w'igihugu yabaye hari imihari yitwaje ibirwanisho yagavye ibitero bituma abantu baharurwa mu bihumbi batayitabira ariko komisiyo y'amatora yavuze ku munsi wa mbere ko abitabiriye ayo matora mu gihugu bashitse ku bice mirongo irindwi na bitandatu n'ibice mirongo itatu na kimwe ku ijana leta zunze ubumwe za amerika yaragirije ku mugaragaro abatalibani kuba aribo bari inyuma y'ubwicanyi bwo ku rugero rwo hejuru muri afghanistani amerika isaba uwo murwi guhagarika ubwicanyi mu gishingo cy'amahoro ibi amerika ibishikirije kuri uyu wa mbere inyuma y'aho abatalibani bagirije inteko za amerika kugaba ibitero by'indege mu bice bigenzurwa n'abatalibani amerika yagirizwa kandi guca kubiri n'amasezerano y'amahoro bemeranije mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri agamije kurangiza intambara muri afghanistani uku kwagirizanya kubaye mu gihe indongozi z'abatalibani hamwe n'intumwa za leta ya afghanistani ifashwe mu mugongo na amerika zitekanya kongera guhurira muri katari kuri wa kabiri mu kindi gice cy'ibiganiro by'amahoro umushikiranganji wa mbere wa israeli benjamin netanyahu yavuze ejo ku munsi wa mbere ko igihugu ciwe kitazemerera irani guhingura ikirwanisho c'ubumara bwa nikereyeri abivuze inyuma y'aho irani itangarije ko abashakashatsi bayo bongeye gutangura kuyungurura ubutare bwa nikereyeri ku rugero rwa mirongo ibiri ku ijana ibi biriko vyongereza icuka kibi hagati y'ivyo bihugu bibiri mu gihe hasigaye indwi zidashika zibiri imbere y'uko perezida wa amerika yatowe joe biden yimikwa mu mabanga yo kurongora amerika ikimenyeshamakuru ca leta ya irani canditse kivuga ko perezida wa irani hasani ruhani ariwe yatanze iryo tegeko ryo kuyungurura ubwo butare kuri urwo rugero mu kibanza kiri mu gisagara ca fordo iyo ngingo ibonwa nk'intambuko ikomeye igana ku rugero rw'uko irani ishobora guhingura ikigwanisho gikoreshejwe ubutare bwa uranium igihugu cya mexique cyavuze ejo ku munsi wa mbere ko citeguye guha ubuhungiro bwa politike julian assange yashinze ikinyamakuru wikileaks inyuma y'aho ubutungane bw'ubwongereza bwanse kumurungika kuburanira muri leta z'ubumwe za amerika ku byaha bya maneko assange aronderwa ku byaha cumi n'umunani amerika imwagiriza bijyanye n'uko mu bihumbi bibiri na cumi yasohoye amabanga y'ibikorwa bya gisirikare bya amerika muri afghanistani na irake abicishije mu kinyamakuru ciwe wikileaks mu gihe yocirwa urubanza muri amerika ashobora gufungwa imyaka ijana na mirongo irindwi n'itanu
aloyize bigira imana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza inshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari ubu naho perezida wa uganda yoweri kaguta museveni ejo kuwa mbere yiyamamarije mu karere ka kisoro gahana urubibe n'u rwanda ababaka b'akarere bahina bakozere ebicuburo bihango n'ahabwekyo ababaka b'umwanshaba naza kugenda ngambe na abamilitary prosecution mu majambo yashikirije abanyagihugu perezida wa museveni yemeye ko agiye gusabira imbabazi general kale kayihura muri sentare ya gisirikare uyu yahoze ari umukuru wa polisi ya uganda yigeze kuba yagirizwa gusubiza ku nguvu mu rwanda abanyarwanda batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cabo turabigaruka ko handi hato mu gihugu cy'u burundi naho abantu icenda nibo bamenyekanye ko bishwe mu mpera z'indwi iheze idonido y'ibi vyose ni mukanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu nayo ndabiciye ku masonga nkitangura abantu icenda nibo bamenyekanye ko bishwe mu ijoro ryo kwa mungu mu burundi batandatu muri abo ni abo mu muryango umwe bakaba biciwe muri komine buhiga intara ya karusi mu gihe abandi batatu ari abagabo baguye mu mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho muri komine mugamba y'intara ya bururi ibindi kuri ino nkuru turabibaza mugenzi wacu eloge wirikaneza abantu ba mbere batanguye kumenyekana ko bishwe n'abaguye mu gitero c'abantu bitwaje inkoho ahitwa muhabo muri komine mugamba intara ya bururi mu majepfo y'uburundi n'abagabo batatu bari mu modokari y'igisivire bakaba baguye mu mutego nk'igihe cy'isaha zibiri n'igice z'ijoro ijwi rya amerika ryamenye ko bakorera ku ibarabara ririko rirubakwa rija ku rugomero rushasha rw'umuyagankuba wahitwa jiji murembwe muri iyo ntara nyene abandi babiri bakomerekeye muri ico gitero nabo nyene bakorera kuri iryo barabara ariko ntibari mw'ishirahamwe rimwe n'abitavye imana umwe mu bacitse ku icumu yabwiye itangazamakuru ryo hagati mu gihugu bikiba ko abari bategereye bose bari bafise inkoho zo mu bwoko bwa kalashnikov kuri uyu wa mbere musanteri wa komine mugamba yazindutse akoresha inama bakuru y'imitumba yose igize iyo komine n'abajejwe umutekano muri ako gace ariko ntiyashimye kwishyura ku bibazo vy'amenyeshamakuru kuri telefone baba bo hagati mu gihugu no hanze yaco na twebwe turimwo kugeza igihe twateguriye inkuru kundu bishize umwana w'umwigeme yaguye mu kindi gitero nk'iki cabereye mu ntara ya bujumbura ihana urubibe na bururi mw'ijoro ryo ku munsi wa gatatu abandi bantu batatu bari kumwe nawe barakomereka abandi bantu batandatu bagandaguwe mu ijoro ryakeye nawo umuryango umwe n'umupolisi w'umukukuruke w'imyaka irenga mirongo itanu yicanywe n'umukenyezi wiwe ku mutumba wa gisenyi komine buhiga mu ntara ya karusi hagati na hagati hashira ubuseruko bw'uburundi bose bishwe bacumiswe nk'uko vyemezwa n'umukuru w'umutumba jean bosco bigirimana abana bishwe bagizwe n'abakobwa babiri n'abahungu babiri nyene ubu bubisha bwagiye kumenyekana nko masaa yine y'igitondo kuri uyu wa mbere inzu y'abanyakwigendera ababanyi bamaze kubona kwitigeze yugururwa atanagakacira bamwe mu babanyi bavuga ko uwo muryango woba wishwe nka saa tanu mw'ijoro ryo kuri uyu w'imana kugeza ubu abaherengeteje uwo muryango ntibaramenyekana ariko abantu batatu bahagaritswe ku mvo z'amatohoza nk'uko amakuru y'ijwi rya amerika ryahawe na bamwe mu banyagihugu avyemeza abajeje intwaro n'ababanyi bemeza ko uno muryango warubanye neza n'ababanyi bawo bagatangazwa no kubona wahengetejwe kano kagene kugeza ubu nta kinini inzego z'umutekano zirashikiriza kuri ubu bwicanyi ijwi rya amerika rivugana biciye mu butumwa bwanditse n'umuvugizi w'igisirikare colonel floribert biyereke yasa n'uko ari akimenya ivyerekeye kino gitero co mu mugamba naho igipolisi muri make cavuze ko abantu indwi bikeye bakekwa kuba barakoze kino gitero bahagaritswe ni mu butumwa bugufi bwanditse carunki yamenyesha amakuru ku bwicanyi bw'ibuhiga ntaco inzego z'umutekano zari bwatangaze igihe twategura ino nkuru eroje urika neza ijuru rya amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tuve mu burundi twerekeza muri uganda aho perezida w'ico gihugu kaguta yoweri museveni yari yavuze ko agiye gusabira imbabazi uwahoze ari umukuru wa polisi y'igihugu ciwe general kale kayihura muri sentare ya gisirikare imwagiriza ivyaha bitandukanye birimwo ico gufata no gucura impunzi z'abanyarwanda ku nguvu ivyo vyaha vyamutumye akurwa mu kazi kiwe ibi perezida yoweri kaguta museveni yaraye abivugiye mu miyamamazo yakoreye mu karere ka gisoro aho uwo musirikare mukuru akomoka mugezi wacu ignatius bahizi yarabidukurikiraniye mu ijambo ryafashe umwanya muremure perezida museveni yagerageje gutanga amateka y'igihugu ariko yibanda cyane ku mahoro avuga ko mu myaka isaga ijana irimo n'iy'ubutegetsi bw'abakoloni uganda itigeze ibona nk'uko bimeze ubu ku butegetsi bwe aha perezida museveni yagerageje kugereranya igihugu cye n'ibihugu byo mu karere birimo ibihana imbibi n'akarere ka gisoro avuga ko bimwe muri ibyo bihugu bikirangwamo umutekano muke kubera politike mbi ishingiye ku moko aho niho yavugiye ko mu gihe abandi banyapolitike mu gihugu no mu bihugu bimwe by'ibituranyi bakiri muri politike y'ivangura rishingiye ku moko ishaka rye ryo ririmo guharanira ubwiyunge bwa afurika y'uburasirazuba hamwe na afurika muri rusange kwagura amasoko y'ibintu bikorewe muri uganda kuri we umusaruro wa uganda urenze ibyo bakeneye cyane cyane mu by'ubuhinzi n'ubworozi akaba bakeneye ayo masoko iri mu burasirazuba bwa afurika tubibumbire hamwe bigire ubuyobozi bumwe tugire tugwete uganda duteranye uganda abanyayuganda bahurire hamwe bagire ubumwe kandi tugwete east africa kandi uganda n'ibindi bihugu byo muri east africa nabyo bibe bimwe kandi tugire koragana na africa yona nuko nyuma yaho tugire africa yunze ubumwe hata itukutwa tugambe ibyo abantu bo bari mu Uganda bari mu madini ubwo mu gihe turi gushaka guhuza ibihugu n'imubumbe nka Afrika abandi bari mu bwoko bwabo n'utundi tuntu tutagira uburyo so hatumiga kureba nyamara ariko ibi byose perezida museveni yavuze bisa nk'aho bitanyuze abaturiye ako karere b'ubwoko bw'abafumbira basabye by'umwihariko perezida museveni kurekura bise umwana wabo generali kare kayihura ubu ufungishijwe ijisho kuva aho yarekuriwe by'agateganyo n'urukiko rwa gisirikare mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani uyu yafunzwe ashinjwa gukoresha nabi ibikoresho by'intambara n'ubufatanyacaha mu gushimuta impunzi z'abanyarwanda zigashyikirizwa icyo gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko perezida museveni yerekanye ko adafite ububasha bwa rekura kare kayihura ariko avuga ko nawe agiye kuzabisaba urukiko rwa gisirikare fayinale washobora gukare kayihura ababoko bakare hari n'abakozere ibicumuro bihango ngo hari abantu bakoze ibicumuro bikomeye cyane arabababarira nabo icyo ababoko mwanshaba murakinsabye umuryango mugari wa gisoro wicaye uyu munsi mubinsabye umuryango wose wicaye nabo icyo naza kugenda ngambe na abamilitary prosecution nuko ngiye kugenda ndebe urukiko rw'abasirikare abashinjacaha nanjye ngiye gushyiramo umutsima kugira ngo icyifuzo cyanyu kizeyo nuko kare bamubabarire kuko n'abandi barababariwe murakoze cyane perezida museveni kandi yijeje ko leta yarangije gutegura gahunda yo kubaka kaminuza izitirirwa se wa generali kayihura ariwe johnson ko mu ruyange karekezi yavuze ko yabaye umwe mu ntwari zaharaniye ubwigenge bwa afurika akaza gupfira mu mpanuka y'indege mu gihugu cya ukraine mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu arimo kuva mu nama yo gutegura ubwigenge bw'ibihugu bya afurika byari bitakabubonye icyo gihe ukurikije ubuyobozi bw'intara ya gisoro iyo kaminuza yitwa kare institute of science and technology nibutse ko abarimo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu batandukanye bagize gisoro bose bagiye bakomoza ku mubano utari mwiza hagati ya uganda n'igihugu cy'u rwanda byagize ingaruka ku migenderanire hamwe n'ubucuruzi bw'abaturiye imipaka ibi bihugu byombi bisangiye nubwo icyo umubano hagati y'ibihugu byombi cyatumye u rwanda rufunga imipaka yagikiye iruhande uku niko abaturage bari muri iyi nama bakivuzeho yatubwiye yuko afite intego yo kubaka ubumwe bwa east africa ubumwe bwa east africa bumaze kubakwa n'icy'imipaka kizaba kirangiye icy'umupaka nta kivuzeho uretse ko tubyizeye ko aka karuni gashira umupaka nago urugururwa bizinesi zigatambura neza kuko nzi yuko umubano wa uganda na rwanda bidahambaye byo kugira ngo ubucuruzi bwakomeza budindibiriye twifujije yuko umupaka ari go yanakavuzeho cyane kubera nkatwe tuwuturiye abacuruzi byaradindibiye ntabakikora neza eh, abantu ntabakibona ku gashiringi ni ukwezi udushimbo ubundi waradutsindikaga ku kagare ukatujana mu rwanda ubu ni uku turiraho igikopu kiri ku catanu bibiri magana atanu carabaga bitatu magana atanu bamwe banasabye perezida museveni kuvugana na mugenzi we w'u rwanda paul kagame kugira ngo arekure abaturage ba uganda bafungiwe mu rwanda amatora y'umukuru w'igihugu muri uganda azaba ku itariki ya cumi na kane z'uku kwezi ignatius sibahizi ijwi ry'amerika uganda
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote ya radaravuwa de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominote la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
sentare yasubiriye yahoze ari mpuzamakungu mpanabyaha yari yashiriweho u rwanda yasi ubusabe bwa simeon shamihigo ngo kugabanyirizwa igipfungo no gufungurwa imbere y'igihe kigera ku myaka mirongo ine yari yarakatiwe yagirizwa jenoside yakorewe abatutsi venuste nshimiyimana aduha ibindi bisobanuro hari hashize umwaka n'amezi icyenda ku itariki ya kane ukwezi kwa gatatu umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda simeon shamihigo yasabye ko yagabanirizwa igifungo umucamanza carmen jose yamubwiye ko bidashoboka yabanje kwerekana ko shamihigo yasabye kugabanirizwa icyaha yitwaje ko hari abandi bakatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda babisabye nyamara bo bakaba ahubwo barasabye kurekurwa bataranje igihe cy'igifungo amwereka rero ko habayemo ukwitiranya ibintu nibutse ko hashize imyaka cumi n'ibiri ku itariki ya cumi n'ebyiri ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka wa bibiri n'umunani simewo nshamihigo yakatiwe gufungwa ubuzima bwe bwose ni icyemezo cyafashwe n'urugereko rwa gatatu rw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda rumaze kumuhamya ibyaha cyenda bya jenoside bibiri by'ubwicanyi buhwanye n'icyaha kibasira inyoko muntu n'ibyaha bine byo kurimbura imbaga bihwanye n'icyaha kibasira inyoko muntu n'icyaha kimwe cy'ibikorwa bya kinyamaswa nacyo gifatwa nk'icyaha kibasira inyoko muntu mu byaha byamuhamye harimo ubwicanyi bwabereye muri za paruwasi mibirizi hari n'ibitaro shangi na hanika ndetse no ku ishuri rya nyakanyinya umucamanza carmel ejiusi yibukije ko nshamihigo atararangiza bibiri bya gatatu by'imyaka mirongo ine yakatiwe bizuzura mu kwezi kwa mbere umwaka wa bibiri na makumyabiri n'umunani bityo avuga ko igihe cyo kugabanirizwa igifungo cyangwa gufungurwa igihe kitageze urukiko rutabisuzuma yongeraho ko nta kintu kidasanzwe cyabaye kuri nshamihigo cyatuma urukiko rufata umwanzuro wo kumurekura atarangije igihano shimewo nshamihigo yoherejwe mu gihugu cya bene ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa bibiri na cumi n'ibiri nyuma y'imyaka irindwi aho afungiye icyo gihugu cyandikiye urukiko mpuzamahanga kivuga ko nshamihigo adashobora gufungurwa atararangiza igihano cyangwa ngo agabanyirizwe igihano hakurikijwe amategeko igihugu kigenderaho nibutse ko ingingo ya gatatu y'amasezerano hagati y'umuryango w'abibumbye na leta ya bene avuga ko mu gushyira mu bikorwa umwanzuro w'urukiko ubutegetsi bw'igihugu uwakatiwe afungiyemo buba bugomba kubahiriza irangizwa ry'igifungo uko cyatanzwe iyo nayo ikaba ari ingingo umucamanza Carmel Josi yashingiyeho yemeza ko Simeon Shamihigo ufite imyaka mirongo itandatu n'umwe wari wungirije procureur w'icyangugu muri mirongo cyenda na kane yaguma muri gereza Venuste Nshimiyimana ijwi ry'Amerika Londres
ijwi ry'amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turacari ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari mu gihugu cy'u rwanda bamwe mu banyagihugu bakomeje kugaragaza ko imirwi y'ubudehe baherutse gushigwamwo batayishimiye kuko itajanye n'amikoro yabo ku ruhande rw'ubushikirangaje bw'ubutegetsi bw'igihugu bo basobanura ko umunyagihugu atashimye umurwi yashizemwo akwiye gusobanura ikibazo ciwe mu nama y'abanyagihugu vyanse akakijana ku rwego rw'akagari inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboye ibyiciro by'ubudehe bishya byagizwe bitanu aho kuba bine nk'ibyari bisanzwe muri ibi bishya umuntu ufite amikoro menshi ahabwa inyuguti ya a kugera ku bakeneye ubufasha bwa leta bahabwa inyuguti ya e icyiciro cya a kirimo urugo rwinjiza amafaranga arenze ibihumbi magana atandatu ku kwezi cyangwa ubutaka burenga hegitari icumi mu cyaro na hegitari imwe mu mujyi icyiciro cya b kirimo ingo zinjiza amafaranga hagati y'ibihumbi mirongo itandatu na bitanu kugeza ku magana atandatu buri kwezi cyangwa ubutaka guhera kuri hegitari imwe kugera kuri hegitari icumi mu cyaro na metero kare magana atatu kugera kuri hegitari imwe mu mujyi icyiciro cya gatatu se kirimo ingo zinjiza buri kwezi amafaranga kuva ku bihumbi mirongo ine na bitanu kugeza ku bihumbi mirongo itandatu na bitanu naho icyiciro cya d kikabarirwamo urugo rwinjiza munsi y'amafaranga ibihumbi mirongo ine na bitanu ku kwezi cyangwa ubutaka buri munsi ya kimwe cya kabiri cya hegitari mu cyaro no munsi ya metero kare ijana mu mujyi icyiciro cya gatanu cya e kigizwe n'abadafite ahantu na hamwe bavana imibereho kandi bageze mu zabukuru cyangwa abafite ubumuga uburwayi bukomeye abana b'imfubyi ndetse n'urugo ruyobowe n'umuntu umwe ukiri umunyeshuri benshi mu baturage bavuganye n'ijwi rya amerika bagaragaza ko bashyizwe mu cyiciro cya se abaturage bo mu kagari kambyo umurenge wa mayange mu karere ka bugesera abaganira n'ijwi rya amerika basobanura ko bagenzi babo babashyize muri iki cyiciro kandi bigisabwamo batabyujuje benshi bahuriza ko ntaho bagira bakura amafaranga iki cyiciro cy'ubudehe bagushyize muri kangahe ngo ni se ntayo ninjiza ngiye mbona ifaranga ari uko nsaruye muri ako kinguti wowe bagushyize mu kihe cyiciro ntabwo nabisobanukiyemo neza numva bavuga ngo ni se oya ntabwo nakishimiye kuko abaturage nibo bashyiraga abandi mu cyiciro wowe bagushyize mu kihe cyiciro muri se nta sambu ufite kandi nta n'amafaranga twinjiza nta n'ahandi dufite tuyakura none bashyize muri se kandi nari ndi mu cya kabiri narabivuze baranga kubera ari abaturage badushyiragamo numvaga najya mu cya nyuma kubera ko umusaza yahumye nta mfite imyaka mirongo irindwi n'umunani uwo musaza afite mirongo inani ubwo rero nta kintu tukimarira abayobozi rero babanje kwitambika mbere hose baravuga ati icyiciro cyo hasi ntabwo dushaka umuntu ukijyamo kereka ikimuga gikambakamba nicyo kiri bugeyo kandi rero ushobora kuba udakambakamba usa n'ukambakamba ufite amaguru kandi nta kintu ufite winjiza iki cyiciro kandi gishyirwamo umuturage waba ufite ubutaka kuva ku gice cya hegitari kugera kuri hegitari imwe mu cyaro na metero kare ijana kugera kuri metero kare magana atatu mu mujyi abaturage bakumvikanisha ko n'isambu ivugwa muri iki cyiciro ifitwe n'abantu babarirwa ku ntoki duhinga nyine dukorera amafaranga niba tuvuga ko tudafite amasambu tuba tuvuka mu muryango turiho abana nka batandatu noneho wa mubyeyi yaguha akaguha ka kingota kingoti iyo dufashe ka kingoti cyangwa akabanza ntabwo tuvuga ko ari isambu ubwo rero kuvuga ngo mfite isambu kandi isambu tubara ngo ni hegitari iyo ufashe imingoti birya nk'umungoti rero niyo mpamvu tuvuga ngo nta sambu tukakubwira ngo nta sambu ariko noneho urundi ruhande bakavuga ngo ni isambu nta n'agasambu agasambu dufite ni akantu gatoya rwose tukibasha twagahinga gake we tukakamara umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu madamu nyirarukunda inyasiyeni yabwira ijwi rya amerika ko abaturage batishimiye ibyiciro by'ubudehe bashyizwemo bahita ubundi bajurira inteko y'abaturage iba yabashyizemo byakwanga bakaba bagize ikibazo cyabo ku rwego rw'akagari ibi byiciro by'ubudehe bishya birareba abanyarwanda babarirwa muri miliyoni cumi n'eshatu z'abenegihugu mu byiciro birangiye hakunze kumvikana abatari bake babyijujutira ko byakozwe mu buriganya maze bituma bamwe bavutswa uburenganzira bwo kubona zimwe muri serivisi z'ubuvuzi kurihira abanyeshuri n'izindi leta igasobanura ko ibi byiciro bishya bitazongera gushingirwaho mu gutanga izo serivisi nubwo biruko ariko abaturage batari bake barifuza ko bashyirwa mu cyiciro kizatuma leta yongera kubagenera imfashanyo asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku rumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika isamina na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni nonga duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano gatondo dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri mikoma ari kumwe na joe diane ninahazwe yakoze edi rwema yaraduhagarikiye wegeranije amajwi y'ibiganiro twateguriye turi mu mihana yacu akabirungika muri studio kugira ngo bisubire kubashikira ni fasile gebehu twemi ku izina rya bagenzi bacu rero tubikibanuye tubifuriza kubahiriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho utaha
baby super ndasitima yegwanjagira baby care baby super wakabituniringana ndakirenga